Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. ndaburamukije mu mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki zitanu z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri studio cumi n'umunani muri kumwe na oriane itanga ishaka mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda mirongo ibiri na kabiri cyangwa mirongo ine na rimwe na mirongo ine na gatanu mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu cyangwa kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu biganiro byo kuri ino saha
kuba ataraje kandi yaragombaga kuza nuko habaye ibindi byinshi byamukumiriye kuza ariko yohereze abaminisitiri batatu ndetse n'abatekinisiye benshi
uyu ni umuserukizi w'igihugu cy'u rwanda muri afurika y'epfo abeshyuza amakuru y'uko perezida paul kagame atazokwitaba inama y'ubutunzi bwa afurika muri icyo gihugu kubera ubwicanyi bumaze iminsi buba hagati y'abanyagihugu aho nyine muri afurika y'epfo ni imwe mu nkuru tubafitiye mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu turabashikiriza n'inkuru yerekeye igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi muri bari muri tanzania mugume hafi reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugenzi wacu aloyizi bigirimana arayadushikiriza igihugu ca nigeria cahanuye abanyagihugu bacu kutihora naho amashyirahamwe abiri akomeye y'abanyafurika y'epfo yahagaritse ibikorwa muri nigeria kubwo gutinya kwihora umushikiranganji wa nigeria ajejwe kumenyesha amakuru yahamagariye abanyanigeria kudatera mashyirahamwe y'abanyafurika y'epfo akorera muri ico gihugu mu kwihora ibitero vyagabwe ku banyanigeria muri afurika y'epfo igipolisi muri afurika y'epfo cashikirije ko abantu bashika kuri batanu bishwe abandi barenga ijana na cumi barahagarika kwa muri iyo migumuko yiyamiriza gukoresha abanyagihugu muri abanyamahanga muri ico gihugu perezida wa afurika y'epfo sirile ramaphosa yasavye abanyagihugu biwe guhagarika ivyo bitero ku banyamahanga no ku matungo yabo hagati aho nigeria yafatanije n'u rwanda malawi hamwe na repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu guhagarika kurungika intumwa zabo mu ntama mpuzamakungu yahariwe ubutunzi bwa afurika yatanguye ejo ku munsi wa gatatu i cape town papa francisco yarabonanye n'ibihumbi by'abanyamozambike bari bamwiteganye igishika barimwo na perezida philippe nyusi ku munsi wa mbere w'urugendo rwiwe muri ico gihugu co mu karere ko mu manuko bwa afurika papa avuga ko azanye ubutumwa bw'amahoro muri ico gihugu casinzikajwe n'intambara papa yashitse muri mozambique ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu akaba atanga urugendo rw'indwi ruzomushikana no muri madagasikare ndetse no muri morisi imbere yo guhaguruka i vatikano yarungikiye ubutumwa abanyamozambike mu masanamu ya videwo mu rurimi rw'igiportugal bakoresha asaba gushyira imbere ubumwe bwa kivandimwe mu gihugu cyabo no muri afurika iyo nzira yonyine iganisha ku mahoro nyayo kandi arama papa francisco agiye muri mozambique nyuma y'ukwezi leta n'umuhari w'abarwanya leta wa renamo basinye amasezerano y'amahoro ahagarika intambara rimaze imyaka irenga mirongo ine agiyeyo kandi inyuma y'imyaka mirongo itatu papa yohani paulo wa kabiri agendeye ico gihugu ca mozambique abanyagihugu mu izinga rya abaco na bahamas baburaniwe barabura ingene basigura ivyononywe n'igihuhusi kivanze n'imvura cataziriwe doriyane igihuhusi doriyane camaze iminsi ibiri mu buraruko bwa bahamas ahaguye imvura y'isegenya hamwe n'umuyaga mwinshi wagenda ibirometero amajana abiri na mirongo itanu na kimwe ku isaha imihana nka yose yarakubuwe inkengera z'ibiyaga zahora zihurumbirwa na ba mukerarugendo zuzuye ibisigarira by'amazu yasambutse hamwe n'imiduga ibitigiri by'abamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima ejo kuwa gatatu bashika kuri mirongo ibiri ariko abategetsi bavuga ko bakibandanya barondera abandi ibisigarira by'abantu barenga ibihumbi bitanu byarazuwe mu kinogo rusangi mu gisagara ca Raka muri Siriya mu mezi arenga cumi n'umunani kandi abategetsi babandanya barondera ibindi ku musi ku musi n'ibisigarira by'abasivile abanyororo hamwe n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda niho umuhari wa leta ya kisilamu watakaza akarere ka nyuma wari warigaruriye ariko hakaba hakiri urugendo kugira abasize ubuzima muri iyo ntambara bose bamenyekane gushika ubu ibinogo rusange icumi na bitandatu nivyo bimaze kumenyekana hafi y'igisagara ca raka muri ico gihugu ca siriya mu gihe leta z'ubumwe za amerika ejo kwa gatatu zafashe ingendo yo guhungabanya ubwato bwa irani butwara ibitoro zagiriza ico gihugu gufashisha amafaranga ibikorwa vy'iterabwoba perezida donald trump aragaragaza icizere ko impera n'imperuka ibiganiro vya kidiplomasiya bigiye kugurura kugira baganire na irani ubushikiranganji bw'ikigega muri amerika bushikiriza ko mu mwaka uheze irani yarungikiye amamiliyoni amajana y'amadolari ubutegetsi bwa siriya hamwe n'umuhari hezbollah
arakoze mugenzi wacu aloise bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi yadushikirije mubandanye mumviriza dijwi rya amerika turasamiranira ku mirongo migufi ya shortwave mu burundi metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri no mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu canke kuri radio inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
radiyo ijwi ry'amerika bunaho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ambasaderi w'u rwanda muri afurika y'epfo harabeshuza amakuru avuga ko perezida paul kagame atitabiriye inama y'ubutunzi bwa afurika wef kubera imvururu ziriko ziribonekeza muri afurika y'epfo vincent karega yabwiye ijwi rya amerika ko ambasaderi ko ambasade ikora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bagire umutekano muri icyo gihugu yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana
ni ibintu bikunze kuba ino mu bihe bitandukanye no mu ntara zitandukanye ntabwo ari ibintu bishimishije ku gihugu nk'iki cyabohowe kibohoje hashize imyaka makumyabiri n'itanu kandi kiri mu migambi myiza yo gufatanya n'abandi banyafurika guteza umugabane imbere ariko uko bizwi n'uko bigaragara ntabwo ari ubuyobozi buteza ibyo bibazo gusa nti ntibukora ibikwiye byose ijana ku ijana kugira ngo bitaba niyo bibaye hari igihe bitinda kugira ngo bihoshwe rero ni ikintu giteye impungenge kigayitse ku mugabane wacu wa afurika ariko se nk'uhagarariye u rwanda aho ngaho muri afurika y'epfo kandi tuzi ko hari abanyarwanda benshi bahatuye ni iki mukora kugira ngo bumve ko batunganye
mu buryo tuganira nabo abenshi tubashishikariza kwirinda kuba mu bikorwa byabakururira amashyari cyangwa guhangana n'abanyagihugu no kugerageza gukurikiza amategeko y'igihugu no kumenya aho bajya n'aho batajya kugira ngo birinde ingaruka zose zaba ariko uko twabakangurira kose ntitwamenya igaruriro cyangwa aho ibyo bibazo bigera n'aho bizagera hose kuri ubu byari ahanini mu ntara imwe irimo imijyi mikuru ya pretoria na na johannesburg ariko yigeze no kubaho mu ntara yitwa kwazuru natal magingo aya kuva imvururu zatangira muvuze yuko mugenda mu- muhumuriza abanyarwanda kandi mubabwira uburyo bashobora kwirinda ntabwo muramenya bashobora kuba barakomerekeye muri ziriya mvururu aho zibaho johannesburg na pretoria
ntabo bafite uburyo butugezaho amakuru kugeza ubu nta yatugejejeho kere- yatugejejweho kereka hari uwahuye n'ingorane bwite aka- akicecekera eh, cyangwa hakaba undi munyarwanda ubimenya kuko ikibaye ari urwaye ari ukomeretse ari u- uwitabye imana dufite uburyo bw'ikoranabuhanga duhananamo amakuru kugeza ubu ntayo dufite n'abatuye pretoria na johannesburg nta n'umwe watubwiye ko azi mugenzi we cyangwa umuturanyi we wahuye n'ingorane hari amakuru atugeraho avuga yuko muri iyo nama murimo irebana n'iby'ubukungu bwa afurika hari abakuru b'ibihugu barimo uwa nigeria uwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo uwa malawi ndetse n'uw'u rwanda bashobora kuba banze kuza muri iyo nama bavuga yuko batishimiye iyo midugararo irimo iba yibasira abanyafurika iyo nkuru nayo niyo
uw'u rwanda ntaho bihuriye eh, n'iyo nkuru iyi si inama y'iki gihugu ni inama ya afurika Eh, kuba ataraje kandi yaragombaga kuza nuko habaye ibindi byinshi byamukumiriye kuza ariko yohereje abaminisitiri batatu ndetse n'abatekinisiye benshi nta kibazo participation y'u rwanda i- iragenda neza kandi ntabwo kuba harabaye imvururu zidatewe na leta ahubwo zaguye no kuri leta ya south africa nayo ikaba eh, inagerageza gu- guhangana nabyo Eh, ntibyari kuba intandaro cyangwa impamvu ku mukuru w'u rwanda guhita afata icyemezo nk'icyo hari impamvu y'uko igihugu cyakumirwa hari ahantu henshi nka african union byaganirirwa baha- hagafatwa eh, icyemezo rusange ariko hari abandi baturanye n'aha cyangwa bafite abaturage babo benshi bahuye n'ingorane bo bakaba bafashe eh, icyemezo muri ubwo buryo bo birabareba ku rwanda ho nababwira ko eh, ukutaza kwa nyakubahwa perezida wa repubulika hano ntaho bihuriye eh, n'izo mvururu eh, tutahuza n'isano y'inama ihuza abanyafurika ivuga ishoramari ivuga ubufatanye ndetse n'ibindi bice n'imigabane y'indi y'isi ambasaderi vincent karega ndabashimiye murakoze Ce qui est, euh, tout ce qui est viande, c'est pas d'où elle vient, pas de gants, pas de calot sur la tête.
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi umumviriza radiyo ijwi rya amerika muri studio cumi n'umunani muri kumwe na oriyane tangishaka komisiyo y'igihugu y'amatora yahuye n'indorerezi zo mu matora y'abasentare y'abasenateri mu gihugu cy'u rwanda ayo matora yimirije kuba mu minsi icumi turi kumwe ku murongo na mugenzi wacu asumta kabuyi asumta turi kumwe mahoro neza alo asumta turi kumwe Eh, ndakeka hari ikibazo mu- ku murongo wa telefone ya mugenzi wacu asumta kaboyi Eh, turamugaruka ko mu kanya kari imbere Eh, tuje ku nkuru ikurikira amashyirahamwe eh, amashyirahamwe yigenga mu burundi cyane cyane ayahunze- ah, ayahunze yandikiye urwandiko eh, muradutunga tubafise akabazo mu bihinga mu buhinga bw'ivyuma ariko turagakemura turagaruka murakoze radiyo ijwi ry'amerika igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo kirahagaritswe ni mu gihe tanzania iriko iritegura umugambi munini wo gutahukana impunzi zose izi- izibishaka n'izitabishaka zose hamwe ni inkuru ya mugenzi wacu james joven
uwo mugambi wo gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo watanguye kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi aho burindwi hatahukana abarenga gato amajana umunani kuva icyo gihe gushika n'ubu hari hamaze gutaha abarenga ibihumbi mirongo ibiri n'umunani mu bitsigiri byatanzwe na hcr ku bw'izo mpamvu tanzaniya yaciye igira amakenga kubera yabonye abatahuka ari bake cyane ugereranije n'abari mu nkambi barenga ibihumbi majana atatu ubwo rero ifatanije n'igihugu cy'u Burundi igiye gutangura umugambi munini wahawe icivugo umuntu iwabo uzobanza tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda kubw'iyo mpamvu kuva itariki ya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda aho abashikiranganji b'intwaro yo hagati mu bihugu bya tanzania n'uburundi guhana kangira ugora na mugenzi we pascal barandagiye bakora inama yo guhimiriza impunzi gutahuka mu nkambi za nzutana mutenderi uwo mugambi wo gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo waciye uhagarikwa bamwe mu bari biteguye gutaha ku bushake bwabo baranegura iyo ngingo yo gutahukana abarundi bose hamwe kubera bazohava bashikirizwa kure y'aho bahunze bava kandi byohava bibazanira ingaruka mbi ni ukuri iyo ngingo imaze gusohoka si irya mbere isohotse kuko iri rigira nka gatatu isohotse nari nsa n'umuntu mpeje guhunguka hasa hasa nibajya inama bagerageze barabe umuntu afise ingorane yumvikana ituma adasubira mu gihugu araba ingenewe bafashwa gutuma twagwa ahandi kuko abantu benshi tuza twamaze kuba nk'abasazi mu mutwe impunzi nyinshi twarushe na hano saba leta ya tanzania na leta y'u Burundi bo baramaze gufata ingingo batatugishije inama izi impande zibiri ni ukuvuga ko hari ikintu kanaka bobo bagamije bafise banka guserura kubera politike zo muri afurika ni politike zidashoboka kuko nta munsi bokwirukira guhungura impunzi z'abarundi bari muri tanzania gusa abakongo nabo nyene n'impunzi nka twebwe ntibabahungure hanyuma ntibavuge ati nabo nyene nibatahe batuvire ku butaka mugabo bakavuga ati abarundi nibo bakeneye kutuvira ku butaka kandi amahoro yarabonetse natwe tubona ko amahoro atabonetse hanyuma kandi mu rwanda impunzi zirahari twahungiye icyo kimwe na twebwe ariko bobo ntibariko barabahungura nk'uko bariko baraduhungura byumvikane rero ko ari ibintu bapfunditse izi mpande zibiri ibi bihugu bibiri byo kutugirira nabi gusa ata kindi kinyegeje inyuma atari iyo politike yabo mbi yo kugirira nabi umuntu yamaze guhunga agahunga kijya gihugu aba bana bacu batubwiye ngo tugende mu burundi bararira ntibakirya benshi bagomba kwimanika abantu bakagira nte bakagenda bakabagira nte ba- bakababuza none kweri niko niko muraraba turasabye yuko mwogira nte abantu mushyika imbere mudufashe mudusabire atari uko naho batwikira ahanyene kubera n'amagorwa mu yandi twe kweri tuko turaraba turagowe turamerewe nabi ubu kugeza ubu nta muntu agifungura utwo kurya ni ingorane ni ingorane tuko twiyumvira ko tuzohava twikirwa ngaha nyene turi iyo tuzi- tugomba kugenda ni ukuza gupfa aha nyene turi ni ugupfa nta muntu n'umwe afise umutima hamwe twari tuzi ngo tugiye kuronga amahoro none turiko turabura amahoro none twebwe kweri nk'abadufasha nimurabe kuntu mwodukura ahantu turi n'ubundi aha turafise ubwoba guca mu gitondo ni ingorane kudutera ubwoba gusa itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda mu nama n'abanyamakuru umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya tanzania bwana kangira ugora yavuze yuko tanzania ifatanije n'igihugu cy'u burundi bagiye kubanza umugambi munini wo guhungura impunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania Jambo la kwanza la msingi ambalo tulikubaliana ni kwamba sasa tuanze kuwarejesha wakimbizi kutoka Burundi.
ikintu ca mbere gikuru twumvikanye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ni ukubanza gutahukana impunzi mu gihugu cy'amavuko ni kubera iki ni kubera havugwa amahoro warudi kwao, lakini pia tulikubaliana idadi ya watu wakimbizi watakaokuwa wanarejeshwa Burundi elfu mbili kila wiki, kwa maana wanaweza ikindi twumvikanye yuko tuzoza turatahukana impunzi ibihumbi bibiri buri ndwi ivyo bitsigiri ni ukubera twabanjije kuraba ubushobozi bwo kubatwara n'ubushobozi bwo kubakira mu gihugu cyabo kuona uwezo wa kuwapeleka na uwezo wa kuwapokea kule nchini Burundi.
mugenzi wo Burundi bwana Pascal Barandagiye we yavuze yuko ihagarikwa ry'igikorwa cyo gutahukana impunzi ziyandikije ku bushake bwazo cyatanguye mu mwaka w'ibihumbi cumi n'indwi kwari ugufata iyindi ngendo kugira abataronse umwanya wo gutaha muri ico gihe babonereho gutaha haheze imyaka ibiri gusa hari mu kwezi kw'icumi na rimwe mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi igihe twaca ngaha tukaganira nk'uko nyene tukagira evaluation turaba yuko ivyo twasezeranye vyagiye mu ngiro gusa kuko ico gihe twarabumvirije hariho abategera ivyo tuvuga turabumviriza hariho n'abatabitegera twarabahaye ijambo baravuga turahinyuzanya imbere yanyu muravyibuka haranyene kumbure rero harabari bipfuje gutaha turasubira tubaze eh, namba bataronse uwo mwanya icabibujije kugira ngo dufate iyindi ngendo jashya kuba rero uno munsi tugarutse si umwanya utakaye nubwo twari twaraje Ishirahamwe rikorera mu gisata c'abimukira International Organization for Migration IOM ariryo rijeje gutahana impunzi kuva aho iryo tangazo ryo gutahukana impunzi byanse bikunze risohokeye ntirirasubira gutahukana ababikeneye ubushake bwabo naho hari abiyandikishije gutaha barenga ibihumbi mirongo itatu bitigiri bitangwa n'iryo shirahamwe kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika
tukivuga ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya tanzania amashyirahamwe yigenga yo mu burundi cyane cyane ayahunze yandikiye urwandiko wutwara ishyirahamwe mpuzamakungu uh, ku isi hcr ama, uh, uh, amusaba ko yogira icyakoze mu gukingira impunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu ayo mashyirahamwe arenga cumi n'atatu abwira uwutwara hcr ko igihugu cya tanzania cyahisemo kuzirukana zigasubizwa mu muriro zari zahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ayo mashyirahamwe asabira izo mpunzi ko zorondererwa ikindi gihugu cyo mu karere zoshigwamwo hamwe na hamwe tanzania coba kitaga ibishoboye mugenzi wacu claver niyo nkuru arabidushikiriza ayo mashami yigenga mu rwandiko rwayo amenyesha utwara ishami mpuzamakungu hcr ku isi filipo grandi ko yo kwibuka umubabaro w'impunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania yibutsa utwara hcr ko izo mpunzi ubu zitakigira ayo zicira n'ayo zimira kuko zimaze kubwirwa ko zigiye gusubizwa mu gihugu zahunze guhera mu kwezi kuza kw'icumi armeni yongere atwara ishirahamwe akat yateye umukono kuri urwo rwandiko ku bwabo ababazwa n'uko izo mpunzi zigiye gusubizwa mu muriro zahunze abwire leta ya tanzania ihagarike iyo ngingo yo kwirukana abarundi e, kandi twerekanye neza yuko hari umutekano muke ukirangwa mu burundi hari ubwicanyi hari abantu baguma banyuruzwa hari abakenyezi n'abigeme baguma bafatwa ku nguvu ko yoraba neza kugira abo barundi bariko baratahukanwa ntibajye kwicwa ntibatahe ibyo bahunze bitaravaho ikindi nacyo twasabye hcr ni uko bokongereza amahera afashisha impunzi kuko turabye neza ahari impunzi zitandukanye mu bihugu by'aka karere birerekana neza yuko impunzi zidafashwe neza hari ubukene ikindi nacyo ni uko hari abashingwamanza bariko barategura urubanza kugira bitwarire igihugu cya tanzania mu gihe cobandanya gihagaze kuri iyo ngingo yo kwirukana abarundi ku ngufu abateye umukono kuri urwo rwandiko ni amashyirahamwe n'inani zayo cumi na zitatu abayarongoye batangazwa n'ingene igihugu cya tanzania gihitamo kwirukana impunzi z'abarundi kandi aricyo kivamwo umuhuza mu matati yatumye izo mpunzi zihunga birateye isoni birerekana neza yuko aricyo gituma n'ibiganiro byadindiye kuko ntibyumvikana ingene igihugu cya tanzania aricyo gihugu cyariko kirafasha gutorera umuti ingorane z'uburundi ariko gifata iya mbere mu kwirukana impunzi z'abarundi bazi neza yuko atamutekano ukwiye uriho bazi neza yuko hari amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ibyo byose ni kwerekana yuko hari umutekano muke bakibagiza yuko hari igisata ca oni cashizeho umugwi w'amatohoza ku burundi uguma usemerera werekana yuko hari ubwicanyi bubandanya bukorwa mu burundi ayo mashirahamwe yibutsa ko kuva abo barundi bahungira muri tanzania batigeze bagira agahengwe kuko abantu bitwaje ibigwanisho baja kubadurumanya mu makambi y'impunzi barimwo ayo mashami yikeka ko abo baja guhungabanya impunzi bava mu burundi ubona ko n'intara ya kigoma mu gihugu ca tanzania izo mpunzi zirimwo ihana rubibe n'intara ya makamba yo mu burundi twerekanye neza yuko abarundi bahungiye muri tanzania baguma bahohoterwa ubuzima e, haza abavuye mu gihugu c'uburundi bari mu nzego za leta mu bari mu iperereza n'imbonerakure kugira batera abarundi bahungiye muri tanzania aricyo gituma dusaba yuko ubwa mbere hcr yotegerezwa kuraba yuko izo mpunzi abarundi ziri muri tanzania ziri mu mutekano kuko umuntu iyo ahunze hariyo amasezerano mpuzamakungu yerekana yuko ategerezwa gukingirwa kugira ntibahohoterwe ubuzima ntibicwe n'abojejwe kubakingira basaba filipo grandi atwara hcr ko izo mpunzi zorondererwa ikindi gihugu kizakira mu gihe leta ya tanzania itoshaka kwakira izo mpunzi z'abarundi yuko boraba ibindi bihugu babashiramwo kugira bakingirwe kuko birateye isoni kubona umuntu ahunga umutekano muke hama akabandanya atotezwa n'aho yahungiye icyo gituma dusaba rero haseyeri yuko yifata mu ntoki ikabakurikirana izo mpunzi z'abarundi kugira ntibatotezwe kandi barashoboye gu- guhunga igihugu abaserukira ayo mashyirahamwe atagihindutse bazohabwa umubonano na philippe grandi atwara hsr i geneve mu busuwise mu minsi iza kugira ngo basigure ikibazo cy'izo mpunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pia clave kuri iyo nkuru tugaruke ku nkuru tuba twagerageje kubashikiriza mu kanya aho komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cy'u rwanda yahuye n'indorerezi eh, mu matora y'abasenateri yimirije kuba ni mu gihe ayo matora asigaje iminsi icumi ngo abe eh, twagerageje kugarura mugenzi wacu asumta akaboye ku murongo wiriwe neza
wiriwe neza oriyane Mm. asumta intumbero nyamukuru y'iyo nama yari yihe komisiyo isaba iki izo ndorerezi
Eh, urakoze nakubwira ko icyo komisiyo y'igihugu y'amatora yashakaga ni ukubwira indorerezi ibyo zemerewe ariko n'ibyo zitemerewe komisiyo y'igihugu y'amatora yabwiza indorerezi ko zemerewe gukurikirana amatora ariko kandi zibujijwe kwinjira mu byumba aho batorera Eh, komisiyo ikababwira ko babujijwe kandi kujya eh, kubangamira amatora cyane cyane babogama bakirinda gutanga amabwiriza ku bagize komisiyo y'igihugu y'amatora bayayoboye hirya no hino hanyuma bakabwira cyane cyane urebye iki kikabareba abanyamahanga kwirinda kwivanga ku muco w'igihugu nubwo abo banyamahanga babwirwaga batitabiriye iyi nama bariyandikishije ari cumi na batatu baturuka muri za ambasade ndetse no mu miryango eh, mpuzamahanga ariko nta n'umwe waje muri iyi nama ya komisiyo y'igihugu y'amatora Mm. Ahandi- ahanini igitigiri cy'izo ndorerezi kingana gute
yego ni indorerezi zose zi- zamaze kwiyandikisha ni magana abiri mirongo itatu n'icyenda eh, benshi bakaba ari abanyarwanda harimo abanyamahanga gusa cumi na batatu Mm. hari icyo izo ndorerezi zoba zasabye komisiyo y'igihugu
Ye- bagiye basaba cyane cyane urebye n'ibihugu- nk'ubusobanuro bashakaga bakababaza batetse abiyamamaza bemerewe kuba eh, ba- ba- bafasha mbese abantu baza kubatora ndashaka kuvuga ubundi iyi- aya matora y'abasenateri aza- aza- aza- bazatorwa n'abantu bakeya za njyanama z'imirenge n'uturere bashaka kuvuga batese hari ukuntu nk'umusenateri umukandida senateri ashobora guha nk'uburyo abazamutora kugira ngo baze kumwumva aha bavuze ko babyemerewe ariko bagomba kubwirinda cyane bitazagaragara nk'uko batanga za ruswa hanyuma banabaza n'ibyerekeranye n'uburinganire niba baza- bazita cyane ku bibazo byo ku- abagabo n'abagore kugira ngo bazagaragare muri aya matora mu abasenateri ndetse umubare w'abagore nabo uzagaragare cyane mu basenateri bazatorwa urakoze cyane rwose asumta akaboye dukurikiranira hafi iyo nama hama duhe inkuru irambuye mu kanya kari imbere urakoze cyane
urakoze cyane oriyane
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga aho niho rero turangiriza amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha mwakoze gutega amati radiyo ijwi ry'amerika mubandanye mwumviriza ijwi rya amerika no kuri siti yacu ya interineti amakuru ni menshi siti yacu ni iwe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu kome kuri facebook no kuri twitter naho nyine ni voa radiyo yacu muri studio cumi n'umunani mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye umunsi mwiza abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu
Si je bougeais